mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aroyisi bigira imana dukiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fideli reka tuyahere kuyavugwa muri afurika muri mari abantu mirongo ine n'umwe barapfuye abandi mirongo itatu na batatu barakomereka inyuma y'aho imodokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi barimwo isekaniye n'ikamyo mu mvura nyinshi yaguye ejo ku munsi wa kabiri hagati na hagati muri icyo gihugu mu gihugu kibanyi cya senegali naho nyine abandi bantu cumi n'umwe barapfuye mu isanganya nk'iryo ryo mu ibarabara mu buraruko bw'igihugu mu gitondo cy'ejo nyine ku munsi wa kabiri nk'uko leta yabivuze muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bashika kuri cumi na batandatu bari baranyurujwe bagafatwa bugwati baricishijwe imbugita inyuma y'indwi banyurujwe mu buseruko bw'icyo gihugu igisirikare hamwe n'amakuru atangwa n'ababa muri ako karere bavuga ko ubwo bwicanyi bwegekwa ku bayisilamiste bitwaje ibigwanisho bo mu muhari adf abo bantu biciwe hafi y'ibarabara rikuru riri hafi y'igisagara cya idohu mu ntara ya ituri nk'uko umutegetsi wo mu ntwaro yo hasi tiyodone marangayi yabivuze muri afurika kandi n'amashinga amateka ya sudani yaratoye irongera iremeza gusinya amasezerano ayifatanya na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi umushikiranganji wa mbere abdala amudoke yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko iyo ari intambwe ya mbere itewe kandi ihambaye hamudoke avuga ko hasigaye gukoranya akanama karongoye igihugu kugira kemeze iyo ngingo nk'itegeko ry'igihugu ariko nta birenze ibyo yatangaje nimba uko kwiyunga na cpi bisigura kuzorungikayo omar al bashir hamwe n'abandi banyesudani barondegwa n'iyo sentare ku byaha byo mu ntambara na jenoside muyavugwa mu makungu iperereza ry'igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika rivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu usa n'uriko uragerageza kongera kubaka igisirikare cyawo mu bugaragwa bwo mu buseruko bwa siriya ni nyuma y'imyaka ibiri iheze amakungu atangaje ko uwo muhari wasanganguwe raporo y'iperereza rya gisirikare cy'amerika yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko urwaruka rw'imiyabaga y'abahungu benshi batwawe ku nguvu bakuwe mu makambi bari barahungiyemo muri siriya kandi aribo bariko barifatanya n'ico gisirikare igisirikare cya amerika cyarerekanye amakenga ko ikambi y'abateshejwe ingo zabo ya al hol ariyo ahanini isis ikuramwo abarwanyi kubwo ubuzima bubi babayemo ku makuru y'amagara y'abantu raporo yasohowe n'abashingamateka b'abarepublikane muri leta z'ubumwe za amerika ivuga ko hari ibyabona ntaharirizwa ko umugera utera ikiza cya covid cumi n'icyenda watorotse uvuye mu kigo cy'ubushinwa gikora ubushakashatsi ku migera iyo raporo yashyizwe ahabona ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko abashakashatsi b'ikigo cy'ubushakashatsi ku migera cyo muri wuhane mu bushinwa bafashijwe n'abahinga b'abanyamerika ab'ubushinwa bongera bahabwa uburyo bw'amafaranga bwatanzwe na leta ya amerika iyo raporo ivuga ko bakoreye hamwe kugira bahindure uwo mugera ushobore kwandukira ikiremwa muntu ivuga kandi ko byakozwe mu mpisho umushinga amateka w'umurepublikane mike mccall arongoye komisiyo y'inama nshingamateka igejwe iby'imigenderanire n'ayandi makungu yasabye ko hakorwa irindi tohoza ryimbitse ariko ririmwo na bagenzi babo b'abademokarate ku mamuko y'uwo mugera umaze kwica miliyoni zine n'ibihumbi amajana ane ku isi yose mu kwezi kwa gatanu perezida joe biden yarategetse ibigo bijejwe iperereza kunyarutsa kurondera amamuko nyezina y'uwo mugera no kumuha raporo mu minsi itarenga mirongo icyenda
aroyisi bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini mu rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya cya bugarama mu karere ka rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe bariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo biwumaze biwurya undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya ubusa ubundi inyungu yaba ari iyi uwo ni umurimyi wo mu karere ka rusizi mu rwanda perezida wa tanzania samia suruhu hassan yararangije ejo ku munsi wa kabiri urugendo rw'iminsi ibiri yarimwo mu rwanda abarundi baba mu mahanga barakoraniye bujumbura mu burundi mu ndwi iheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha b'ishyirahamwe ryabo hamwe no mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya cya bugarama mu karere ka rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe bariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo bavuga ko umuceri umwe watanguye kononekara mu bubiko bwa za koperative no ku bwanikiro bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukaronkerwa isoko umumenyeshamakuru wacu temisitoke mutijima yarabagendeye maze aduteguriye inkuru hari umuceri w'ibigugu umaze umwaka ahangaha hari n'undi murawubona namwe hari amasitoke rwose acyuzuye batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetsemo ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje abo baragaragaza ko isizeni zibaye ebyiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya aha mu bugarama ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene twatangaga mituweli mituweli ubu ngubu gutya bari kwirirwa badufata ati ntimutanga mituweli ariko inkomoko iyo urebye nawe urayibona dore impamvu ntigiragaragara nimba umuntu afite umukiro w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga kandi leta yo ntibirebeho na koperative ntigire ngo ntidufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugire ikibazo mbere rero mu minsi yatambutse twagiraga ikibazo tukajya kuguza koperative amafaranga n'ubu koperative tuvugana nta mafaranga ifite nayo ifite igihombo kuko abahinzi batagurishije biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara kuko iyo dukurikiranye twumva nk'andi bahinga imiceri mu ntara z'iraruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya bugarama bukorwa ahanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya bugarama muganza gikunda mvura gitambi na nyakabuye ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asa n'ayitaruye umuhanda wa kaburimbo nko mu murenge wa gikunda mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo abo bakavuga ko hari n'aho umuceri watangiye kwangirikira aho ku mbuga imbeba zarayitegese n'iri muri magaze usanga yose yose yarabaye ifu burya imiceri yarakonje isisirira muri magaze iri hanze ku mbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika n'ubu nuko turi kubibonera hejuru imiceri iri hasi yamaze kujyamo intozi imifuka yatangiye gucika yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa wafashe igitanda ucyatisha ibihumbi mirongo ine na bitanu kizajya kwera kigeze mu bihumbi ijana umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo biwumaze biwurya undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya ubusa ubundi inyungu yaba ari iyi bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri na rimwe byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga nyamara ubu icyizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za koperative wagiye kuguza amafaranga ugiye gusaba kredi ya banki uvuga ati nzasarura nishyure kugeza iki gihe ubwo uri kumva ubwo uri kumva akiri yandi wagujije banki yo irungukirwa ni ukuvuga ngo wagiye wagiye mu bukererwa ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe n'ahangaha mu kibaya cya bugarama twaranyanaga tukabwira umuvanamwe cyangwa se kuri leta tukababwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri none umwaka washize umuceri urarangiye umwaka uri aho ngaho umuceri utaguzwe ubwo rero n'uwafashe amafaranga muri banki ntiyabonye uburyo yo kwishyura bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko turasaba ko nibura mwatuvuga tuvuganira ubuvugizi nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye ariko nibura iyo miceri igakurwa ku mbuga umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki ariko nibura imiceri bayijyanye nk'uko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba twifuza rero ko wava kuri iyi mbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezi ishize inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku munani ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu bugarama bejeje bwana kayumba efuremu uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba izo nganda zose uko ari umunani zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye n'amakoperative yose kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi wenda kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi ya bice aho bita mu bice bya kizura icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa kizura undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kuwurangiza imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya bugarama bari bejeje toni zisaga ibihumbi birindwi z'umuceri uwo wose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara si ubwa mbere aha mu kibaya cya bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri eshanu z'aho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku gihumbi zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
perezida wa tanzania samia suruhu hassan yararangije cyo kuwa kabiri urugendo rw'iminsi ibiri yarimwo mu rwanda imbere y'uko asubira mu gihugu ciwe abo bategetsi bombi bagendeye ikibanza cahariwe amahinguriro kiri masoro mu karere ka gasabo mu gisagara ca kigali asumta kaboyi niyo nkuru adoviti ari kigali mbere yo gusubira mu gihugu cye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri perezida hassan ari kumwe na perezida paul kagame w'u rwanda basuye agace kahariwe inganda kari masoro mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali abayobozi basuye uruganda rwa marafone rukora za telefoni zigendanwa basuye uruganda rwa volkswagen iteranya imodoka izi nganda zombi zubatse i masoro abo bayobozi kandi banasuye uruganda rw'inyange rutunganya amata amazi n'imitobe ituruka ku mbuto zinyuranye rwo ruherereye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali muri iki gice cyahariwe inganda niho hubatse uruganda runini rw'abashoramari baturutse mu gihugu cya tanzania ruzwi nka zamu uru ruganda rukora imirimo inyuranye mu rwanda rwahoze rutanga inkunga mu gushyigikira umupira w'amaguru mu rwanda uru ruganda rwahoze kandi rufite na televiziyo ya Azam TV abayikoreye bakemeza ko yabahinduriye ubuzima umunyamakuru Christophe Karenzi ni umwe mu bahoze bakorera Azam TV mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu twatangiye muri Azam twogeza imipira hari nako nataraga amakuru mu by'ukuri hari akamaro byatugiriye ko twamaze imyaka imwe nubwo bwose kontra ikirangira bahita basubira Tanzania nkurikije muri iyo myaka imwe nakoranye na azamu hari byinshi nungukiyemo ikintu cya mbere ni ugukora muri televiziyo ikomeye twerekanaga imipira no ku bakinnyi kuko twarekanaga amashusho noneho ugasanga umukinnyi turamuvuze turamutatse tumugaragaza ibikorwa byinshi yagiye akora bikanamumenyekanisha ugasanga umukinnyi baje kumugura nuko abakinnyi bagiye banamenyekana mu by'ukuri kandi tukavanga tukajya za burundi tukajya muri uganda kwerekana imipira uru ruganda rw'abanyatanzaniya ruzwi kandi mu gukora ifu ikunzwe mu rwanda ku bakorera uru ruganda muri iki gihe b'abanyarwanda nabo bemeza ko abazamu yabakuye mu bushomeri nteza amaso gerard ni umwe mu bakora muri uru ruganda rwa zamu mu rwanda icya mbere ni uko byatumye hari icyo nongera ku muryango wanjye ku cyerekeye imiturire no kwiga kw'abana ikindi no kuba nanjye nashoboye kujya muri tanzania nkanahareba uko hameze ntabwo ujya unisirari nkizi no kuba mbese mu mushahara mwiza kandi ushimishije nk'umuntu wari ukuze imbere y'imyaka umunani uyu munsi akubonye yavuga ngo iki imbere imyaka umunani ntarajya gukorayo urumva ko n'imyumvire yari hasi cyane kuko raporo y'uko no kugenda guhura n'abandi bantu urumva iyo ugenda uhura n'abandi bantu hari ibyo wunguka byinshi ushobora ibyubamo cyangwa se n'ibyo ushobora kugenda hanze ukareba ugeze ugeze mu bihugu byo hanze noneho icyo gihe inyungu zawe nabwo urumva ko mu bwonko cyangwa umutwe urajijuka aho nza muri azamu ntaho nari ntuye imbere i kigali ariko nari mutsinze gutura ahitwa ku muyumbu niho ntuye ubu mpageze nashoboye kuhabona uko mbahubaka mwubaka neza abana kwiga hari abari kwiga ubu ngubu abandi basa n'abarangije ariko bari guheza wenda nuko ndabona ndumva nta kibazo gihari itangazamakuru ntiryabashije kumenya icyo aba bayobozi bombi bavugiye mu gice cyahariwe inganda kuko nta kiganiro cyihariye bahaye itangazamakuru uruzinduko rwa perezida suru rwashojwe kuri uyu wa kabiri rusize u rwanda na tanzania basinyanye amasezerano atanu agamije ubufatanye mu koroherezanya mu ishoramari n'ubucuruzi amasezerano amasezerano ibihugu byombi byasinyanye kandi arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho byasinyanye kandi ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti perezida kagame nyuma y'isinywa ry'aya masezerano yavuze ko bigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu ku ruhande rwa perezida hasani wa tanzania we yavuze ko ibiganiro yagiranye na perezida kagame byibanze ku kureba uko ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi bwatezwa imbere kurushaho abikorera bo mu rwanda bagaragaza ko ibicuruzwa byabo ibyo bavana hanze ndetse n'ibyo bohereza hanze ibigera kuri mirongo icyenda ku ijana binyuzwa mu gihugu cya tanzania raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka igaragaza ko ibicuruzwa u rwanda rwakiriye biturutse mu gihugu cya tanzania bifite agaciro ka miliyoni mirongo itatu n'eshatu n'ibice mirongo irindwi na bitanu mu madolari y'amerika ni ukuvuga asaga gato miliyari mirongo itatu mu mafaranga y'u rwanda mu kwezi kwa kabiri ku uyu mwaka ibyari byatumijwe byari bifite agaciro ka miliyoni makumyabiri n'icyenda n'ibice mirongo icyenda na birindwi mu madolari y'amerika ni ukuvuga asaga miliyari makumyabiri na zirindwi mu mafaranga y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishoramari ry'abanyatanzaniya ryanditswe mu rwanda ryo ryari rifite agaciro ka miliyoni eshanu na miliyoni magana ane mirongo itandatu n'icyenda z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari eshanu mu mafaranga y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu burundi abantu babiri barishwe muri komine mugamba intara ya bururi mu bumanuko bw'igihugu igipolisi kivuga ko cyamaze gutangura amatohoza ndetse ko cyamaze guhagarika n'abantu bikekwa ko aribo bari inyuma y'ubwo bwicanyi n'inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda abantu babiri bishwe bakwije igitigire cy'abantu bane bishwe mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi ine iheze abaheruka batowe ibiziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba ni umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba mugendo ndengo muri komine mugamba intara ya bururi abakoze iryo bara ntibaramenyekana icyo bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhambye mu ngundu y'igitoke Musitanteri wa komine Mugamba Venuste Ntawombaye yabwiye ijwi ry'Amerika ko abo bagizi ba nabi boba bakoranye n'umukozi wo muri urwo rugo kugira ngo ibara rigwe arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise umutekano muri rusange uhari mu bifashe neza atari ivyo vyabaye ku munsi wa mungu no ku wa mbere umwana yoba yapfuye ku wa mungu avuye gusenga kuko nyina nawe yaciye aja gusenga iya kabiri atase ku mugoroba abajije umukozi acamubwira ko yitwaye inakuru hanyuma turabaza kwa inakuru baramuhakanira ko atari yari aca yibaza ko ahandi yoba yagiye ku wa mbere mu gatondo arasura arabaza musaza we aho kari na kuri ntisi kure yabo bavuga ati ka ntawe uhari rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo muko aramuka ko wewe yari anahambwiye ahantu mu gitoki ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye ku wa mbere wewe zigaba twagisanze mu gikoni igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza abantu batanu bamaze no gufatwa umusitanteri avuga ko amatohoza ariyo azo kwerekana wakoze ubwo bwicanyi ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bobona atembera muri iyo komine batamuzi mu kibano bahakanye abantu babanye neza n'ukuri basenga rwose nicyo kibatangaje abantu nta gituma babona turatari mu matohoza dutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi aho ageze hanyuma bikunze tumufate turonke imvu abanyagihugu tubabwira ko bakorera na n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu agakora hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasuzumisha bakabandika bakamenya iyo bapfa umushikirizamanza mukuru wa repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi yeze ko ubwicanyi nk'ubwo bwasubiye kuba bwinshi mu gihugu silivese nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanyi budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira mu ntara yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye bwinshi na bururi iri mu bumanuko bw'igihugu irimwo yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwaminwe ahakoranira abantu benshi zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutswa ibyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati hari n'abandi usanga bajya mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano dusanga ari ibyaha by'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi ubushikirizamanza bumenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa mu kiringo kitarenga amezi atatu abantu barenga mirongo irindwi baramaze kwicwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta yamara ku rundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
abarundi baba mu mahanga barakoraniye bujumbura mu burundi mu ndwi iheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha b'ishyirahamwe ryabo hamwe no mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse eric niragira aba mu gihugu ca australia yatowe mu kibanza c'umukuru w'iryo shirahamwe yabwiye mugenzi wacu frederic nkundikije imwe mu migambi ngenderwako irimwo kunga ubumwe bw'abarundi iryo shirahamwe rizoshira imbere aratangura atubwira ukuntu yakiriye itorwa ryiwe itora ryacu twaryakiriye neza byatweretse yuko abarundi baba mu mahanga batwizeye na cyane cyane bizeye imigambi yacu imigambi twabashikirije kandi ikaba ari imigambi twabonye ko bashimye kandi twizeye uko izoteza imbere abarundi baba mu mahanga icyo kibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bagarike iki kibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bashika batandatu mwebwe muri iki gihe muba mu gihugu cya australia ku bwanyu icatumye mwizigirwa n'iki nk'uko na nabivuze eh, nibaza ko icyatumye twizigirwa ubwa mbere ari imigambi twashikirije hano cya kabiri bashimye ibyo twa twararanguye muri kahise eh, kuko twararose akaryo eh, ko gushikiriza ibyo twaranguye muri kahise hama tukabereka yuko batwizigiye kuzoba ari nko kubandaniriza aho twari tugejeje ku byo twakoze muri kahise murashobora kuducira ku mayange mukatubwira imigambi mufitiye abarundi barukiye muri iryo shyirahamwe rya diaspora abarundi aba mu mahanga imigambi nyamukuru mu nzoshira imbere nk'iyi intumbero yacu ya mbere ubwa mbere nu- ni ugufasha abarundi baba mu makungu ingene bo kwitunganya na cyane cyane ingene bufatana mu nda kuko eh, no mu kirundi baravuga ngo imiti ikora ikoranye ubwo rero intumbero yacu ya mbere nu- ni ukugerageza gufasha abarundi baba mu mahanga ingene bo kwitunganya hama bamaze kugira ubumwe bizokoroha cyane kuzana imigambi itandukanye bara- bazorangura mu burundi hama nciye nja ku migambi twebwe ibibazo bazorangura ah, na cyane cyane nagomba gushyikiriza yuko atari imigambi jewe ahubwo niyumvira ahubwo jewe nzobabera nk'umusuku cyangwa umukozi yakira imigambi bo nyene bazoba biteguriye Eh, kandi muri iki gihe twari ngaho i bujumbura ah, harabonetse umwanya ukwiye yuko ah, abarundi baba mu mahanga bashikiriza imigambi ibibazo yuko bashobora kurangurira ngaha mu burundi haba mu burimyi n'ubworozi haba mu guhingura ivyimburwa bitandukanye ndetse no kubibika ku buryo bwa kijambere reka mbere hari n'abifuza kuzohora babikura mu burundi babishora mu mahanga hari n'abandi bifuza gukorera mu bintu bijanye n'inyigisho eh, abandi eh, bakaba bafise imigambi yo guteza imbere turisme eh, mu ncamake hari imigambi itandukanye eh, abarundi baba mu mahanga biyemeje ku- kuzokorera mu burundi rero jewe nkababera jewe n'abo dukorana tukababera abasuku na cyane cyane eh, mu gukorana neza na leta y'uburundi kukungene bokoroherezwa eh, mu gihe bazaba bariko barakora iyo migambi nkamboneyeho n'akarya ko gushimira leta y'uburundi kuko yarafashije cyane kugira ngo urwego ndongoye rujeho eh, na cyane cyane yuko ah, bateguye icyo twakwita indwi yahariwe diaspora abarundi baba mu mahanga kandi nkanoshimira cyane nyene cyo bahera umukuru w'igihugu kubera yarafashe umwanya ukwiye araza aratwumviriza araza araduha impanuro ingene twokwitunganya eh, aranatwemerera yuko ah, leta ihari kugira ngo idushigikire mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubanza kugira ubumwe hagati y'abarundi baba mu mahanga icyo ni ikibazo nkoramutima kuko bizwi ko abarundi nka bose batiyumva muri iryo shyirahamwe ikintu muzokora kizotuma abarundi bose bumva ko barihurikiyemo ni nk'ibi ibintu muzokora ni nk'ibi ku rundi uravuga ngo umwera ubyibuka ugakwira bakwira hose ubwo rero twebwe eh, nk'indongozi ubwa mbere tuzobanza kumva ibintu kumwe kandi eh, ndiko ndaraba nubwo haciye eh, iminsi mikeya dutowe eh, abo dukorana ndabona ko bafite ishaka ryo kugira impinduka eh, aho abo dukoreye mu ngata bakoze neza tubandanye hama ahabaye utunenge tudukosore ubwo rero twebwe nk'indongozi aho dukorana neza nitwakorana neza nta- nta kizonanirana Eh, hama mu bihugu bitandukanye hariho uko eh, abarundi baba mu mahanga bitunganije ubwo ahari utugorane tuzofasha mu guhanura kugira ngo bigende neza twebwe nk'indongozi twumvikana neza twizeye neza cyane yuko abarundi baba mu mahanga nabo bazodukurikira kandi ba- bakemera gukorana natwe hari abarundi batari bake bakurikiranye indwi yari yahariwe abarundi baba mu mahanga mu bikorwa byabereye mu burundi i bujumbura mu burundi abo barundi bakaba bavuga ko ah, abarundi bo muri diaspora bashobora kuba bemeye ibyo batazoshobora kurangura eka bakaba bavuga ko bemeye ubu kibategeka abo barundi mubabwira kimwe novuga abarundi baje mu ngwi yahariwe diaspora eh, bari mu mice itatu umuce wa mbere ni abafise imigambi iriko irarangurwa hama umuce ugira kabiri ni abafise imigambi bashaka kurangura hama umuce ugira gatatu ni abafise imigambi cyangwa abafise ivyiyumviro bavuga bati ejo turashobora gukuramo umugambi jewe rero kuri iyo mice yose ico novuga ni uko eh, ikibi si si ukutiyumvira ahubwo ikibi no- no kudatangura eh, kuko u- umuntu adatanguye ngo agerageze a- a- akoresheje inguvu ziwe eh, bizogorana nubwo kuba akantu gatoya ukoresha ukarangura rero jewe ndabatera intege mvuga yuko nta kidashoboka na cane cane iyo abantu bashize hamwe eric mwiragira eh, umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane nawe ndabashimiye inshuti banywanyi ni aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi ry'amerika